mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu akadomo voa mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi mwedirwe mubasuhuza kandi mbahe ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha dushyizemo imbaraga tukabyitaho cyane umuziki wacu ni umwimerere ahantu hose urahagera nta mupaka ugira kugira ngo wenda ubone umunyarwanda utumirwa mu bitaramo byo hanze kujya gucuranga gitari zabo ni ibintu bigoranye cyane ariko iyo babonye ibikoresho batazi bifuza kubimenya uwo ni dewo munyakazi umuhanzi w'umunyarwanda ucuranga inanga avuga ku kamaro ko gukomera ku ndirimbo n'ibikoresho gakondo muri muzika iyi nkuru n'izindi zirimo isoko mpuzamahanga ryubatswe hafi y'intara ya ruyigi turayigarukaho mu kanya gato amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abaturage batuye hafi y'umupaka uhuza uburundi na tanzania bo mu ntara ya ruyigi bashimishijwe n'amakuru y'uko hari isoko mpuzamahanga rya kijyambere rigiye kubakwa muri tanzania hafi ya komine gisuru y'intara ya ruyigi icyakora barasaba ko hakwihutishwa kubakwa imihanda ku mpande zose kugira ngo imiduga izoronka aho iza ica hameze neza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine Nsabimana iyo soko mpuzamakungu izokubakwa hitwa ku mukarazi zone mabamba disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania ni kilometero cumi na bine uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya gisuri intara ya ruyigi ni isoko rizoba rifise inyubako zikwije ivyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu lewis pitabura arongoye disitirigiti ya kibondo aratubwira ibijanye n'iryo soko tugiye gutanguza isoko mpuzamakungu ku mukarazi ku mupaka twararonse amahera turatangura kubaka mu minsi mike gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri tuzoba twahejije kubaka murahawe ikaze rero dukorere urudandazwa hamwe abadandaza b'abatanzaniya n'abadandaza b'abarundi bose barashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere emmanuel juma ni umudandaza w'umutanzaniya wo muri zone mabamba disirigiti ya kibondo intara ya kigoma akarusho karoba kariho kuko hari ibintu toshobora kubironka hafi y'ingaha mu gisuru lakini ibibaza kubaho barya bava mu ruyigi mu gitega mu bujumbura ndazi ko bazoca babaho ko tuzoca tubironka ku bahisi nahe adrien umudandaza akorera mu ntara ya rwigi nawe nyene abona ko abadandaza b'abarundi bazoca boroherwa kurangura gutyo n'umuguzi akaronkera koyoko urumva kagahahohotero twaraduhurira hariya mu mayira ntikazoba kakiriho kuko tuzaba turi hafi kw'iyo soko mpuzamakungu umuntu arogura ibidanzwa agaca yijabukiriwe ata rugendo runini arinze gukora mu gihugu cya tanzania naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanza gukorwa kugira ngo imiduga ipakire ibidandaza ibijyana ijya nino ironka inzira imeze neza emmanuel juma ni umudandaza w'umutanzaniya amajyambere ya ni amayenderero yose yaragabaho kubera ibarabara nayo riracyangiye amayenderero kubaho ko ibarabara itariho ibintu biraguma biduga kuri icyo kibazo kijyanye n'ibarabara lewis peter bura arongoye disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma avuga ko ku ruhande rw'igihugu cya tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure ku ruhande rwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara ni ukuvuga ibarabara riva gakonko reka tuvuge nyakanazi gushika gakonko ni ikaburimbi hanyuma ubu tugire dutangure ibarabara ry'ikaburimbi riva ikibondo gushika umupaka imabamba dusaba rero no ku rundi ruhande kwico kibazo bishikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo ubudandazwa bugende neza walifikirie kwamba wajenga katika kiwango cha lami ili kwamba biashara sasa iende vizuri ku ruhande rw'uburundi buramatari w'intara ya ruyigi hano umupaka n'igihugu ca tanzania ku ruhande rwa zone mabamba amenyesha ko ico kibazo bagifashe nka nkama hasani abudari arongoye intara ya ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi akagira akavuga icyo bariko barakora ku kibazo kijanye n'ibarabara ibidandazwa bizova za dar es salaam zikava za gahama ah, hanyuma bigashika mu aho mu Karazi Mabamba hafi yo mu Gisuru hama barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende eh, bakadusaba muga yuko bo bariko barakora ibarabara riva eh, zishika ikibondo rivuye Nyakanazi rigashika Konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho imabamba ku mupaka igashika mu gisuru igashika no ru- mu rusengo ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abadukurira naho iryo soko riko riraza abadandaza b'abarundi bavuga ko amahera y'amarundi adasubiriye kuduga agaciro bikigoye kurangurira muri tanzaniya kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi abadandaza b'abatanzaniya bobo bavuga ko babironkeyemo akarusho kuko baranguye mu burundi bagashora muri tanzaniya barangura make bigatuma bunguka kuko bashyize mu gihugu cya tanzaniya baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umutanzaniya akaba ari we ahungukira tubaye dusuma ino ibintu biba bei ya kawaida kwa sababu hii chenji ichenji iri hasi yani ichenji iri hasi hariya twaronka muko turonka ifaida ku ichenji
ubuye murigurisha gute murigura gute iri rundi irirundi ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani mia kumi na tano e, izo cumi na zitanu izo karusho mu gisuru mu ntara ya rwigi ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
tuve mu burundi tunyarukire mu rwanda nyuma y'igihe abaturage bo mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'uburasirazuba bavuga ko bugarijwe n'inzara ubu noneho abaturage baremeza ko imibereho yabo yahindutse kuko imvura yaguye bakaba bejeje ibigori umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumuta kaboyi yavuganye na bamwe muri abo bahinzi batuye intara y'uburasirazuba twarahinze utwo tugori tugiye gusesha agakoma dushake uduhungure duteke ubu ngubu si nkirya rimwe ku munsi bitewe n'uko ibigori turejeje turimo turasarura ubu rero muri iyi minsi kubera nyine ibigori byeze agakomamo karaboneka ubugari tukajya gushesha tu- bukaboneka ubu ntabwo kirya rimwe ku munsi none usigaye urya kabiri ntabwo nkirya rimwe ku munsi ubu rwose muri aka kare muri aka gace cyane cyane by'umwihariko aka kagari k'umukamba ubu nta kibazo gihari pe
inzara inzara yaracogoye tumeze neza cyane iyo umuntu arariye ibigori burya ibigori bikomeza mu nda urakora paka bukira abana abaturage bo mu mirenge ya kazurukumbe ndetse n'umurenge wa kibungo yose yo mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba babwiraga radiyo ijwi rya amerika ko ubu batandukanye n'inzara yari imaze iminsi ibugarije nyuma yo kweza ibigori aba baturage bavuga ko nubwo bejeje ibigori ku bwinshi bisa nk'aho babirya byonyine gusa ngo bamenye uburyo bwinshi bwakoresha babiteka unywamo igikoma ukabisheshamo umutsima tukabiryamo imvungure iyo utariye imvungure saa sita urya ubugari nimugoroba noneho ejo ukazanywa iki ku gikoma turarya ibigori gusa nubwo ari byo biryo bihari ariko ukurikiye ibiryo birahari pe usheshamo kawunga hari uburyo babikobora bakarya umuceri kandi n'ubonye kubera biba byeze eh, ni ukuvuga ngo niba wejeje nk'umufuka ufite gukuraho nk'imifuka nk'ibiri ugakuraho umufuka umwe ukawugura utundi tuntu njyewe urebye nikundira ubugari bw'akawunga uwagize amahirwe yo kubihinga pe nta kibazo afite cy'inzara ubwo ako gakoma ukagenda wakabona ugashaka kudushaka ukavangamo uka- ugaha umwana saa sita ushobora guteka ubugari uka- bukaba bwinshi ukaza kubusubiraho na nimugoroba wenda ugahindura indisho aba baturage bavuga ko nubwo bameze neza muri iki gihe ariko bisa nk'ibitazatinda kuko amezi ari imbere bashobora kuzongera guhura n'inzara buriya ubundi iki gihe nubwo utwo tugori tweze hari kino gihe cyo mu kwezi kwa kane utu turyo tuba tumaze gushiramo nibwo hongera hagacamo akandi kantu nanone akandi kantu kakazongera gucamo mu kwezi kwa cumi n'abiri kwa cumi n'abiri n'ukwa cumi na kumwe ubu tugiye kwinjira andi mezi y'u- u- ukwa- u- nibuze kwa kane kwa kane nako kuraba kumeze nabi mbese ubu muhumetse ukwa mbere n'ukwa kabiri nibwo navuga ngo mwari mumeze neza Eh, kuko byo imyaka iyo yeze nibwo abantu barya nka barya kabiri muri rusange ni hafi ya bose nose abenshi barya bavuye gukorera hanze bakarya bavuye guhinga hashize igihe kinini mu ntara y'iburasirazuba cyane cyane mu turere twa kirehe ngoma na kayonza havugwamo inzara kugeza ubwo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu humvikanye bamwe mu baturage basuhukira mu bihugu bihana imbibi n'u rwanda rwanda abandi bagenda bahabwa imfashanyo na leta nubwo aba baturage bavuganye n'ijwi rya amerika ariko batangaza ko umukiro bafite bashobora kutazawutindana ku bigori bejeje aribyo barya byonyine nanone bafite icyizere ko niyo bakongera guhura n'inzara yaba ari iy'akanya gato kuko babonye imvura ihagije mu minsi iri imbere bakashobora kongera kweza asumta kaboyi ijwi rya amerika akarere ka ngoma intara y'iburasirazuba bw'igihugu Deo Munyakazi umuhanzi w'umunyarwanda ucuranga inanga arifuza ko indirimbo n'ibikoresho gakondo muri muzika byatezwa imbere kugira ngo umuco nyarwanda urusheho kubumbatirwa ibyo Munyakazi yabivuze mu kiganiro twagiranye mu kanya nize gucuranga inanga mu mwaka wa bibiri na cumi n'ibiri ah, nyigishijwe n'umusaza witwa mushabizi Ah, kuko kera na- nakundaga ibintu bijyanye n'umuco ah, kuririmba gukora ibisigo bito bito ariko nza guhura no- n'amahirwe mpura n'umusaza bita mushabizi jemuze azwi mu nanga yitwa cyane cyane zaninka eh, aracyariho atuye i nyanza i gatagara niwe rero wamfashije arantoza hashize igihe kitari kinini cyane ntangira gucuranga ahantu hatandukanye Bi- uko iminsi yagiye ishira nagiye nongera ubumenyi eh, mva mu ndirimbo noneho zabo kava songs ntangira gukora indirimbo zanjye muri studio ntangira gucuranga ahantu hatandukanye nitabira amafestivali atandukanye hanze y'u rwanda ku mugabane w'uburayi n'ahandi hatandukanye
kuki kuki wahisemo inanga
inanga nahisemo kuko nabonye ari igikoresho cy'iwacu cy'umwimerere Ah, buriya piyano na gitari n'ibindi byose ni iby'iburayi biva i burayi bikadusanga inaha tukabyiga tukabicuranga nasanze rero inanga ari igikoresho cy'iwacu muri afurika cyane cyane mu rwanda utasanga ahandi hantu ndavuga naho kugira ngo njye kwihinga ku bikoresho by'abazungu reka ncuranga icyanjye ntacyo bintwaye byagutwaye igihe kinini kubyiga nk'umuntu wenda wakwifuza nawe ah, gufata amasomo mu bijyanye no gukirigita inanga ah, wamubwira iki
Eh, ntabwo byantwaye igihe kinini cyane Iki- ikintu cyose uhaye umwanya ufite n'ubushake kiragukundira mu by'ukuri kuko nari nsanzwe ncuranga n'ibindi bikoresho ibyo by'i burayi piyano n'ibindi nari mfite oreye mizikari ku buryo bitari kungora cyane kuba nakwiga eh, nakwigira igikoresho iki- cya muzika ariko akinyigisha nyuma y'amezi nka nk'ane atanu natangiye noneho kuba nacuranga n'amaboko yombi ariko wenda harimo intoki zitari zamenyera neza uko nagiye ndushaho gucuranga ahantu hatandukanye nibwo nagiye n- ndimo nagiye mbishyikira neza noneho nkabyumvamo cyane nkakoresha imbaraga nyinshi nka nkumva inanga za kera nkumva ukuntu zicurangitse nkagerageza kuzisubiramo gutyo gutyo bigenda binkundira ntago navuga ko umuco watakaye ariko wenda umuco ugenda ukura hari ibintu byinshi bigenda bihinduka ah, yaba mu bijyanye ah, n'umuziki gucuranga n'ibindi bitandukanye umuntu akibaza ese ah, ko abantu muri iyi minsi bararikiye cyane ibintu bigezweho izo za gitari za piyano ubona hari ejo hazaza heza cyane cyane ku bantu nk'amwe mu- mu- mu- mu gikomeye ku muco ah, gakondo tubishyizemo imbaraga tukabyitaho cyane umuziki wacu ni umwimerere ahantu hose urahagera nta mupaka ugira kugira ngo wenda ubone umunyarwanda utumirwa mu bitaramo byo hanze kujya gucuranga gitari zabo ni ibintu bigoranye cyane ariko iyo babonye ibikoresho batazi bifuza kubimenya bakubwira ati ngwino ubisobanurire uburyo iki ikintu mbona inanga ifite forume y'ubwato bu- buriho imirya ikintu mbona cy'igiti ki- gi- gifite ijwi- amajwi meza cyane a- ari muri injyana ya blues kandi ari igiti ubona mbese ishusho yacyo itangaje kuyibona Ah, ni ibintu rero ah, eh, wenda kuri ubu ngubu ni ibintu bisa naho birimo kugenda bigaruka gake gake nanjye nashyizemo ingufu kugira ngo nensipire urubyiruko bagenzi banjye batangire kubikunda ariko tubishyizemo imbaraga umuziki wacu n'umwimerere nta mupaka ugira bishobora kuzana impakiti zikomeye cyane Ah, itandukaniro riri hagati y'inanga n'ibindi bikoresho nka nka gitari riri hehe Eh, itandukaniro riri hagati y'inanga na gitari inanga yo ntabwo ifite ama ntabwo ifite amanota yose nka gitari cyangwa piyano ifite do re mi fa so la si ariko inanga bifite amanota atanu a- ariyo ariyo bita blues ni amanota atanu ducuranga ariko tukagenda tukagenda tuya- tuyavangitiranya tuyacurangira rimwe n'ibiganza byombi akaba aribyo bi- bibyara in- i- injyana y'iwacu Mm.
ni ukuvuga ngo wenda nka ni- nk'umuntu nk'abantu nka- mpuye na na gurupe irimo gucuranga eh, umuziki moderne bari gucuranga gitari n- na n'amapiyano ntashaka kubinjiramo njyewe mfite inanga byangora kubera ko isa n'ifite amanota makeya ariko njyewe ncuranze bakagerageza kunkurikira nibyo bihita biva- bivamo melodi nziza ya nyafurika kandi aho wicaye iyo nanga yawe muricaranye cyane kirigita gato twumve reka nyihere mu miyuki Eh, n'ihumurizo n'imyikirizo okay inanga ifite ifite imirya igera kuri kuri cumi n'ibiri bazibona bivugeho gatoya ariko iyo ducuranga cyane cyane ni ni icyenda indi ya- indi itatu isigaye iba ari nka reserve nka bya bindi navugaga amajwi atanu iri ni irya mbere uyu nguyu wa- wa- wa gatandatu n'uwa mbere urumva ko bivugika kimwe ni octave gusa uwa kabiri n'uwa gatatu nabyo bivugika kimwe uwa uwa uwa kabiri n'uwa gatandatu bityo mu gihe cyo inanga iteye noneho imiziki yayo rero ni uguhuza ibiganza byombi bikabyara umuziki w'umwimerere reka nkoremo gatoya rero koramo gatoya kirigita twumve
nitwa munyakazigiye mwene habiruka mukorokora wa kidende cyangwa tarataga wa kirimo abagabo w'akagiri makamoro ari mu buryo bawubuze cyane abagabo ngo nyine ngo bari makirekera ku bungana ikime nyine mu ruhanga by'ubuza na kigali ari igihangange inanga narayicuranze mu maranga narayicuranze mu kisaga narayicuranze mu narayicuranze cyane mu bwana cyane bagiye batereka uruti rw'amabano maze bahagurutsa bavuga amasaya imiseke n'imiseke irabaguza mu bitembo nanjye nyura inganzi ngabana isanzu rya rutuka mwene semana bariho mu yayo nuko ngoye dewo turagushimiye cyane kandi hari abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bakubaza alexandre uranyuva ndakumva ikibazo cyanjye nashaka kubaza uh, deo munyakazi uh, ni inshuti yanjye nanjye nsanzwe nkora umuziki nk'uwakora wa wa gakondo cyangwa kama mu kirundi nkaba mvuze umuduri nashaka kumubaza deo munyakazi kuko yavuze ko ashaka guteza imbere ibicuranisho by'umuco imiziki ariko arakora mu rubyiruko cyangwa mu rwaruka kugira ibicurarangisho bisubire bikoresho cyane nk'uko byakoreshwa kera na cyane cyane ko abantu bavuga yuko Oh, hari ibicurarangisho bya kera ni iki ariko arakora kugira bisubire biboneke cyane cyane ku rwego novuga mpuzamakungu hamwe n'abaririmbyi novuga abaririmbyi bose basigara ba aribyo bijukira bakabikoresha mu masitidiyo kugira bisubire gutera imbere cyane urakoze cyane alexandre ni inshuti yanjye nawe ni umu- ni umuhanzi gakondo ati yaduhura mu bitaramo bitandukanye nihuse kuri icyo kibazo rero ah, ndifuza cyane ko inanga imenyekana ah, mu rwanda ikarenga n'umupaka ku buryo wavuga ngo inanga ukumva ko ari cya gikoresho cy'iwacu igikoresho gakondo Ah, ndi ku- ndi gukora indirimbo nkatanga ubutumwa butandukanye abantu bakumva ubutumwa butandukanye bucuranze mu murya w'inanga Ah, icyo- iyo niyo ntambwe ya mbere ikindi abahanzi bari kuza bakanyegera bati mfite indirimbo nshaka yuko nshyiriramo inanga ndumva byazamfasha Nkaba- nkabashyira mu mujya w'inanga kugira ngo indirimbo zabo zibashe ku- kugira umwimerere zigere kure n'umuntu yumvise indirimbo agahita yumva eh ko harimo inanga kandi ari iya kera bituma yibuka yuko hari ibintu by'iwacu kandi bigihari bigifite umwimerere Ah, ikindi nkunze gukoresha cyane social media eh, facebook twitter instagram nkunze gushyiraho amavidewo ndimo kwigisha inanga kugira ngo n'aba- n'umuntu utari mu rwanda abe ya a- bibe byamufasha kugira ngo abe yamenya inanga hari nk'umuntu uri uri mu budage natangiye kwigisha inanga online nka- nka- nkashyira akavidewo gatoya ku- ku- kuri youtube akabikurikirana akareba akagerageza yuko yuko byamufasha ikindi iyo na minsi iri imbere ndifuza ku- ku- kuzigisha ah, urubyiruko bagenzi banjye kugira ngo babe bamenya amateka bakamenya umuco bakamenya ibicurangisho gakondo abantu bacuranga ibicurangisho gakondo baracyari bake ugereranyije ariko bari kugenda bagera dushakuza ukatwigisha niyo ni intambwe nziza ikomeye kandi bimpa icyizere kandi hamwe namwe tuzabigeraho n'impamo kuri telefoni dufite jean dodier wiriwe neza neza uri hehe mperereye i kigali mu rwanda ikibazo cyawe Eh, nge icyo nashaka kubaza uwo muvandimwe eh, deo munyakazi Eh, ndaramuzi cyane wenda wenda ko aba atatuzi cyane ko turakunze tumukurikirana ariko icyo nifuza kumwibariza ese nk'abahanzi baririmba bacuranga incurango gakondo ni iki nihe nama bo bashobora kuba bagira bano bahanzi bacu aho bacuranga izi zigezweho wenda zitari gakondo kuko hari ikintu kijya kibamo ugasanga ntikimeze neza nk'abacuranga gakondo bavu- ba- baba bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi batavanze mu zindi ndimi ibyo bigafasha abenegihugu kumenya icyo cya gihangano cyasobanuraga mu buryo bwiza uhereye gitangiye kugeza kirangiye ariko nk'abo bacuranga umuziki ugezweho bavanga n'izindi ndimi z'amahanga icyo gihe bikabangamira ba benegihugu batazizi kumenya neza icyo icyo gihangano cyashaka kuvuga ese nk'abahanzi bacu niho ba- ba- bacuranga izi- izi ncurango gakondo ese bafitanye u- ihe um, ubuhe bumwe n'abo bahanzi bacuranga izo ndirimbo zigezweho kugira ngo bajye bakora n'ubwo buryo tubashe gusobanukirwa Ah, icyo kibazo naje kukigira ni eh, igihe nari mu budage nacuraga indirimbo zanjye ariko kubera ko zari mu zari mu kinyarwanda nkabona ntabwo bari bubishyikire neza mbere yo kukuzi- mbere yo kuzicuranga muri iyo fesitivale nabanzaga nkayisobanura iyi ndirimbo ivuga gutya na gutya ngiye kuririmba gutya na gutya ku buryo bumva ibyo ngiye kuririmba neza bakagerageza bakagerageza ku- ku- kubikurikirana ariko noneho ni ibintu bi- bi- bi- bigorana kuririmba amateka yacu mu ndimi z'amahanga Eh, hari nk'uwo nabaje nti- nti ndamutse ncuranze mm, inanga yanjye nkayi- nkabiririmba mu cyongereza wowe wabyakira ute numva ntabwo yabyakira neza arambwira ati ahubwo byaruta ukaririmba mu rurimi rwanyu ni- nibwo nibwo bibaryohera neza kuririmba amateka yawe mu rurimi rwawe wenda hakagira ubundi busobanuro buza gutanga nyuma njyewe nda- nihereyeho nta ndirimbo y'icyongereza nari nakora cyangwa igifaransa iri mu nanga nkunze kuririmba cyane amateka wacu mu ruri- mu- mu rurimi rwacu nibyo binyorohera cyane wenda hakagira ubundi busobanuro ntangaho Ah, ikindi guhu- guhuza abo- abo abo bahanzi ba- baririmba muri izo ndimi z'amahanga nibyo nahereyeho kare mvuga yuko hari aba- abartiste batandukanye baza bakavuga ati mfite komposition gutya na gutya iri mu rurimi rw'igifaransa se rw'ikinyarwanda ariko ndifuza yuko wanshyiriramo inanga icyo gihe nyimushyiriramo nta kibazo Eh, hari n'umupoeti ukomeye yitwa jay wo muri chicago turimo gukorana i- i- turimo gukorana indirimbo iri hafi kurangira iri mu- mu cyongereza hamwe n'uwitwa eric wanki iri mu cyongereza inanga nacuranze inanga ndirimba rufe mu kinyarwanda nabo bashyiramo indimi z'icyongereza ubona ari ibintu byiza ni ni uguhuza ni uguhuza ni uguhuza umuco kandi bibyara ikintu kizima cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika fidel wiriwe Iwe neza uri hehe fidel ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga ikibazo cyawe yego nashaka kubaza deo kwanza amaza kubashimira ariko nagira ngo mubaze esike iyo mu mahanga naho barakoresha nk'ibi bikoresho gakondo kuko by'imidure cyangwa ni ibintu biba nyine n'iwacu cyane cyane muri ibi bihugu bitatu hanyuma ah, nza gutanga n'intererano kandi eh, mubaza ati ese barashobora kuba ufite inkunga hari abantu bashobora kuba bagusapotinga kugira ngo icyo kintu cyaboneka ize kijimangane kuko ni ikintu kimwe mu bikomeye byari bifashe imico yacu mu bihugu bitatu Burundi iwacu hakurya y'umurenge no mu Rwanda ibyo byose nagira ngo mubaze SK ashobora kuba anafite n'abantu bamutera inkunga cyangwa se ntabo murakoze urakoze cyane fidel eh, deo waje uti ese ibyo bikoresho na- na- naho ngaho imahanga mugenda birahaba nk'umuduri n'inanga mu by'ukuri ndasanze bitahaba ni ibikoresho byabo ni gitari ni ni viyoro viyoro ni nkayo i- ifatwa cyane nk'igikoresho cya cya gakondo cyane cyane ariko ibi ngibi ni iby'iwacu muri afurika ntaho nabibonye pe ntaho nabibonye Ah, ikindi waduzi ese hari abantu bagufasha eh, muri rusange kugira ngo umuziki wawe utere imbere kugeza ubu nsa n'ugikora njyenyine nta nta sapoti ikomeye nari nabona ariko ndi kubiteganya yuko mu mu minsi iri imbere mm, ndakenera ubundi bushobozi buha- bukomeye buhagije kugira ngo mbashe kugeza umuziki wanjye eh, ahantu kure hatandukanye ariko kugeza ubu eh, nkora njyenyine Ah, Deo nk'uko wari ubivuze ah, umaze gusura ibihugu bitandukanye hari abahanzi batandukanye mwakoranye hari n'abo murimo gukorana ubu ngubu ariko mu mwaka ushize inkuru ah, yavuzweho byinshi cyane ah, nijyanye ah, n'ubufatanye wagiranye n'umwongerezakazi w'icyamamare Johnston mwahuye gute jositoni yari arimo gukora eh, turumye mu bihugu byose byo ku isi agenda ahura n'aba- n'abahanzi batandukanye ba ba gakondo bakaririmbana kandi muri uru- mu- muri urwo rurimi rw'icyo gihugu agiyemo akihananja akabyiga bakaririmbana Eh, ubwo rero mu mwaka ushize yari araza mu rwanda yari yavuganye n'umuhungu wa sisire kayirebwa utegura ibitaramo bitandukanye witwa eric soul niwe bavuganye eric soul turakorana cyane tugiye du- dukorana mu mafestivali atandukanye amubwira yuko ashaka umuhanzi eh, mu rwanda umwe waba ufite umwimerere ku buryo bazahuza inganzo ikisura yahise duhuza nkoreza indirimbo yanjye iyi iriya yitwa urakwiye mwami arayumva yumva ni nziza cyane eh, nkohereza lirikisi arayiga ageze inaha rero mbere y'uko akora igitaramo mbere y'uyu munsi w'uko akora igitaramo ndagenda turayiga neza mwigisha kuririmba bya kinyarwanda na- na- na- nato ya kinyarwanda mu minota mike yahise abifata kuko ni umuhanga cyane hanyuma indirimbo tuyikora gutyo turashutinga videwo iza imeze neza cyane kuri wowe byari bivuze iki Eh, kuri njye byari bivuze yuko ibintu ibintu nkora bifite agaciro gakomeye kandi eh, kandi ari umwimerere Eh, kubona umuntu buriya w'umuhanzi ukomeye waciye ama ama award menshi cyane yifuza gukorana n'umuntu ucuranga inanga mu rwanda byanyeretse yuko eh, i- ibintu by'iwacu gakondo ari ibintu bikize cyane tubifashe neza bya byazana umusaruro ukomeye kandi byanyeretse yuko eh, byanyeretse yuko hari hari hari intambwe nziza ndimo kugeraho mu by'ukuri byaranshimishije cyane ndari nsanzwe mubona mu bitaramo yakoresha afite abafana benshi cyane kuba rero na- narakoranye nawe ni ishema ryinshi ni ishema ry'u rwanda byaranejeje cyane iyo ndirimbo rero mwasubiyemo urakwiriye mwami ah, wowe deo munyakazi ndetse n'umwongerezakazi johnston Ah, reka tuyumvishe abumva radiyo ijwi rya amerika gatoya
uburyo waguhaye uramushimira uwo kugabiye ukamwitura imbanze nshimiri yaduhanze yo gahamba amaso iteka niye tugabira tugatunga yaduheza agira tukeza yadusiga tugasa neza n'irindi ntambwe z'ibirenge byacu ngaho tuba tuzatsikira shimwa mwami shimwa data urakwiriye mana urakwiriye urakwiriye mana urakwiriye iyo ni indirimbo urakwiriye mana yaririmbwe cyangwa se yasubiwemo n'umuhanzi deo munyakazi ari kumwe n'umwongereza Joss stone ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na fatuma remas karara wadufashe kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika
naragusabye ye warangabiye muhoraniye warasirutse uri igiti kingana amarugu usanga itarumba mugamuga waguhonye reka nza mwamubwiye gushima reka nza mwamubwiye kurata nanjye ndumigaje nka batatu